Mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Aloyes Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli turahera hano muri leta z'umwe za Amerika leta ya perezida Joe Biden ivuga ko ifise ububasha bwo gutegeka abakoresha mu buzi gusaba nabo gutegeka abakozi babo hafi imiliyoni mirongo umunani na zine aha muri amerika kuzoba barafashe urucancu rwa covid cumi n'icyenda hatarenze itariki ya kane y'ukwezi kwa mbere umwaka uza bitabaye uko bagasabwa kwama bambaye udupfukamunwa no kwama berekana ko bipimishije burindwi sentare y'iyungururizo muri amerika mu ndwi iheze yabaye irahagarika iri tegeko rya leta ya perezida biden leta yisigura ivuga ko iyi ngingo itumbereye guhagarika uyu mugera umaze kwica abantu barenga ibihumbi amajana indwi na mirongo itanu hano muri leta z'umwe za amerika amerika niyo iza imbere y'ibihugu byose ku isi mu kubura abantu benshi bahitanywe n'iki kiza amaleta menshi arongowe n'abarepublikani yaravuze ko adashyigikiye iri tegeko rya perezida w'umudemokrate babura amatari bayarongoye hamwe n'abakoresha bamwe baritwaye mu masentare kugira iyi ngingo ihagarikwe bavuga ko gutegeka abantu kwicandagisha ku nguvu no kuguma bambaye udupfukamunwa birengeye ubutegetsi leta ifise ku makuru ya covid cumi n'icyenda nyene umukuru w'igisata ca oms ca siyanse yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ariko arihweza ukuntu hobaho ubundi bwoko bw'urucancu rwa covid cumi n'icyenda rushobora kuzotangwa rucishijwe mu mazuru mu gupompa canke ugocishwa mu kanwa umukenyezi sumia swami natani yavuze ko urucancu rwo muri ubwo bwoko rwokoroha gukoresha kandi abantu bogwiha bonyine ubwabo ugereranije no guterwa inshinge biriko birakoreshwa muri iki gihe swami natani yavuze ko hari incancu zo muri ubwo buryo ijana na mirongo ibiri n'icyenda zimaze gutangura kugeragezwa mu gihe izindi ijana na mirongo icyenda na zine zikiriko zirigwa ko mu maraboratware muri yemene umumenyeshamakuru w'umukenyezi yari yibungenze yarishwe na bombe ari mu modoka yiwe mu nzira ajya kwa muganga kwibaruka umugabo wiwe yaramutwaye muri iyo modoka nawe nyine yarakomeretse nk'uko amakuru ava mu bajejwe umutekano yabivuze iyo bombe yaterewe mu gisagara cya aden kiri mu bumanuko bwa yemeni ahari icyicaro cya leta ntawashotse yiyitirira ico gitero ariko hakekwa ko abaroberi b'abahuti bashigikiwe na irani aribo bari inyuma yaco ahandi havugwa abantu bapfuye ni nyubakwa y'amagorofa abiri agerekeranye ko yari yuzuyemwo abaguzi hamwe n'abariko barivuna umusase yasenyutse mu buseruko bwa turukiya ejo ku munsi wa kabiri ibibomoke vyayo bihamba abantu bashika cumi iri sanganya ryabereye ku ibarabara rica ko abantu benshi mu gisagara ca malatiya mu gihe abantu bari buzuye amaduka bagura utwo batahukana mu mihana yabo aho bari ko barataha bavuye ku kazi muyavugwa mu makungu kandi pakisitani izokwakira inama izoba irimwo leta z'ubumwe za amerika ubushinwa n'uburusiya muri iyi ndwi inama itumbereye kuganira kuri afghanistan abategetsi ba pakistani bemereye ijwi rya amerika ko amir khan mutaki umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu muri afghanistan nawe yatumiwe muri iyo nama itegekanijwe kuzoba ejo ku munsi wa kane intumwa nshasha ya amerika muri afghanistan thomas west hamwe na bagenzi we b'uburusiya ubushinwa na pakistani bazoba barongoye intumwa zabo muri ivyo biganiro abo bategetsi byitezwe ko batera akamo leta ya afghanistan ko gusangira ubutegetsi n'abandi hamwe no gukingira uburenganzira bw'abanyafghanistan harimwo n'abakenyezi n'inkewa ari ibintu bikwiye
Aloyes Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu gisagara ca nashville muri leta ya tennessee umugabo w'imyaka mirongo ibiri n'itandatu yatawe mu mvuto inyuma y'uko akangishije abantu kubarasira mu ishengero ry'abapandekote rya nashville light mission bariko basengeramwo ku munsi w'imana urangiye ubu yari atumbereze k'inkoho narimwo urabye videwo ngeno ibyerekana ariko kandi niyumvisemwo nk'umukozi ahagarariye izo ntama z'imana niyumvemwo ko ari ugupfa twapfuye hanyuma ngerageza ntikumbure dupfe turiko turitabariza uwo ni ezekiel ndikumana umupasitori mukuru wo muri iryo shengero igitigiri kinini c'abanyekongo bari bahungiye muri uganda kubera ibitero by'abagwanyi byakozwe mu bice babamwo bya canzu na runyini baramaze gutahuka basubira iwabo kubera ko hatabayeho ingwano ejo ku munsi wa kabiri mu burundi amashyirahamwe y'abakenyezi n'abigeme ariyamiriza ibyashyikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka ku kibazo cyo gutorana ku bana b'abakobwa imbere ko tuza ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini duhere hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu gisagara ca nashville muri leta ya tennessee aho umugabo w'imyaka mirongo ibiri n'itandatu yatawe mu mvuto inyuma y'uko akangishije abantu kubarasira mu ishengero ry'abapandekote rya nashville light mission bariko basengeramwo ku munsi w'imana urangiye umupasitori mukuru wo muri iryo shengero ezekiel ndikumana niwe yamuturutse inyuma aramufata mbere y'uko atabwa mu mvuto n'inzego z'abashinzwe umutekano yavuganye na mugenzi wacu frederike ngundikije ego nk'uko mumaze kubivuga kuwa mungu twari twinjiye misa nk'uko dusanzwe tubigenza hanyuma uyu muntu yinjira nk'uko abandi binjira ariko kumbure yarazanywe n'ubwizi bwa nabi hanyuma turiko turasozera misa twabonye ahaguruka asokora inkoho adufatira ko inkoho nuko byagenze mu bisanzwe umuntu abonye umuntu afise inkoho ikintu ca mbere agira no guhunga ariko mwebwe siko mwabigenjeje ahubwo mwaciye mumuja ko mumutega umwereka gushikaho abapolisi bashika uyo mwete eka n'uwo mutima wo kurinda mwawukuye by'ukuri twavuga ko twashobojwe n'imana ntivyari vyoroshe mubo yari atumbereze k'inkoho narimwo urabye videwo ngeno ibyerekana ariko kandi niyumvisemwo nk'umukozi ahagarariye izo ntama z'imana niyumvisemwo ko ari ugupfa twapfuye hanyuma ngerageza ntikumbure dupfe turiko turitabariza nico cabiteye ariko kandi si ubushobozi twavuga ko ari imana yadushoboze nawe urabizi nk'umuntu agutumbereze nk'uko bitaba byoroshe muri iki gihe igikorwa mwaranguye mugakiza abakristu kandi abantu bibaza ko uyu muntu ari kugandagura aba batari bake muri iki gihe mwaciye muhinduka mukaba umuntu kirangiranwa muri amerika mwebwe mwavyakiriye gute twavyakiriye neza na cane cane dushimira imana yabidushobotse kuko wari umwanya toroshe kugira ico twokora ariko tubishimira imana kandi tuvyakira neza ko imana itemeye ko tugwa ku musozi w'imana canke mw'ihema ry'imana uyu mugabo desire baganda yashaka guhonya abandi bakirisitu n'umugabo mwari musanzwe muzi twahora tumubona yinjira rimwe rimwe twaheruka kumubona nga kuri urwo rusengero mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka muba mumaze kumenya ikintu cyari cyamutumye aza muri iyo sengero oya ntituramenye icyabitumye kandi natwe bumva turatangara nk'abandi nta wari yigeze kuvugana nawe no kuri uyo munsi ntawe wavuganye nawe yaricaye aricara ubwo rero dutegereze abajejwe umutekano kuko aricyo gikorwa cabo tuze natwe twiteze kumenya icabitumye abakristu bo muri iyo sengero murimwo ariyo yitwa nashville light mission pentecost church bifashe gute muri iki gihe ntibisanzwe ntibisanzwe urabizi nyine ko haca bihungabana ryo mu mitima y'abantu bibaza byinshi natwe turimwo biratugora no kuronka itiro biradutangaza cane ntibyoroshe ariko dushima imana ko ari bazima pasteur ezekiel ndikumana murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika kandi turabakije namwe murakoze kuduha akanya nk'aka kugira ngo dushobore kugira icyo tuvuze ku byabaye urakoze frederic igitigiri kinini c'abanyekongo bari bahungiye muri uganda kubera ibitero vy'abagwanyi vyakozwe mu bice babamwo vya canzu na runyini baramaze gutahuka basubira iwabo kubera hatabayeho ingwano ejo ku munsi wa kabiri inkuru idonido tuyikesha umumenyeshamakuru wacu muri uganda ignatius bahizi amakuru dukesha umuryango wita ku mpunzi hcr avuga ko benshi mu bari baraye bahunze bamaze gusubira mu gihugu cyabo ukurikije itangazo ryasohowe n'uwo muryango abantu ibihumbi cumi na kimwe nibo baraye bahungiye muri uganda umubare w'umuryango uvuga ko wari munini cyane igihugu cyari kidaherutse kwakira icyarimwe umuvugizi wa hcr muri uganda roko nuri yatangarijwe ry'amerika ko muri abo ibihumbi cumi na kimwe abenshi bamaze gutahuka ati amakuru mashya ni uko ubu hasigaye abantu bagera ku gihumbi bari i bunagana abandi amagana atatu akaba bari ahitwa mu kibaya ibi bivuze ko umubare munini w'abari bahunze umaze gusubira muri kongo twamenyeshejwe ko iri tahuka ryatewe n'inama hagati y'abayobozi ba uganda na kongo baje kumenyesha abahungaga ko umutekano wagarutse mu bice byabo ko babisubiramo ariko tuzi neza ko umutekano w'ako gace ka kongo utakwizerwa ijana ku ijana ubwo twe nka hsr ntabwo dusinziriye tuzi ko igihe icyo ari cyo cyose ibintu bishobora guhinduka ukuntu uko byari bimeze ku munsi wa mbere mu mujyi wa bunagana aho ibyo bihumbi byari byahungiye uyu mubare niho nawubona w'abantu benshi nka gutya abandi bari kunyura iriya hirya mu rwabara abandi bari kunyura mu kibaya abandi bari kunyura busanza dushaka ngo tubashyire ahantu hamwe ariko niba uri umusirikare uramenya uraba utazanye imbunda mu gihugu cyacu iyi mbunda uyisubiza iriya yo wayivanye wongere kubone kugaruka ndabamagiriye hatagira uwo dufunga
uwo yari Ebel Bizimana umuyobozi mukuru w'akarere ka Gisoro ubwo yaganiraga na zimwe muri izo mpunzi nyamara ariko amakuru dukesha amasoko y'ijwi rya Amerika ari ku mupaka w'Ibunagana abantu benshi biriwe bambuka basubira iwabo muri Kongo ku buryo ari bake cyane basigaye muri uwo mujyi n'abandi bake bari bamaze kugera i Nyakabande aho impunzi zisanze zakirirwa navuganye na zimwe mu mpunzi ziri aho Ibunagana zimbwira ko nazo ziteganya gusubira muri Kongo umutekano ntabwo wari wagaruka neza bamwe bari gutaha n'abandi bakaza none wowe wafashe uwuhe mwanzuro nawe uri gutahaho cyangwa uri kuma uganda oya ngenda cyari hano kuko ntawe nari nabona ko ari byiza nta rusaku twumvishije ni uko tuzi yuko ahanini cyane habagaho ingaruka amasasi gagambye menshi ejo umunsi ntayagambye tegura yuko ejo twataha tubonye nta kindi kibazo kibaye tubaye bukeye neza ntitubone ko hari izindi mvururu twataha nanjye ngo ndahe ejo ngo ndi kumva ngo babasubiza inyuma ariko ntabwo tubizi neza niba bimeze bite none se ubwo nusubirayo uraba wizeye umutekano wawe ni ugupfa kugenda gusa tukareba byongeye twanagaruka none se twakora iki igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo cyaragitangaje ko umutwe w'abarwanyi wa m makumyabiri na gatatu ari wo wagabye ibyo bitero mu karere ka rucuro ahitwa canzu na runyoni ariko uwo mutwe wabihakanye mu itangazo wasohoye uno munsi perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yateye utwatsi ayo makuru avuga yuko aribo bateye muri ibyo bice Bisimwa yavuze ko M23 bagiranye ibiganiro na leta ya Congo kandi akaba bagitegereje ko amasezerano yavuye muri ibyo biganiro yashyirwa mu bikorwa nibutse ko umutwe w'inyeshyamba za M23 watangije intambara muri Kivu ya ruguru ya Congo mu wa bibiri na cumi na kabiri ari kuza kuja mu biganiro by'amahoro na leta ya joseph kabila bisoza impande zombi zigeze ku masezerano yasinyiwe i nairobi mu wa bibiri na cumi na kane ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda tugushimire ignatius kuri iyo nkuru mu burundi amashyirahamwe y'abakenyezi n'abigeme ariyamiriza ibyashyikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka ku kibazo cyo gutorana ku bana b'abakobwa eroje buri kaneza niyo nkuru adufitiye ari nairobi muri kenya ibintu byo gutorana mu minsi iheze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe bamwe bo mu mujyi mugatuza gusanga ko ari abantu bize gusa babivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi undi daniel gerard ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka y'uburundi aha yari mu ntara ya muramvya hagati na hagati mu gihugu c'uburundi mu mpera z'indwi iheze ni mu rukurikirane rw'ingendo ariko aragira mu ntara zitandukanye muri kino gihe c'akaruhuko ku bashingamateka kamaze indwi irenga aho agendera abonana canke agahura n'imirwi itandukanye imuramvya yagarutse ku kibazo co gutorana ku bana b'abigeme mu gihe yaganira n'abaserukira amadini n'amashengero atakurya umunwa yavuze ko hataragera ko abarundikazi batorana yagiriza abagore bize kugumura bagenzi ba babo bataroye ku ntebe y'ishure ibintu byo gutorana mu minsi iheze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe bamwe bo mu mujyi barabivuga cyane mugatuza gusanga ko ari abantu bize gusa babivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi iki kintu rero muri leta eka no mu bandi bari hafi ya leta baragerageje kubibaza abenegihugu baraza barya abantu bakuze abagabo barabaza abakenyezi co bawe bavuze bati oya ati reka reka reka reka reka ati itegeko ryo gutorana rituma abakenyezi n'abakobwa batorana iwabo ati hazoba ingorane zidasanzwe ati ubu honyine baricana uko imigenzo y'abarundi imeze imico y'abarundi imeze ntiharagera aho twavuga ngo dushyireho ibwirizwa ryo gutorana ibyo ukunda Justine Nkunziza ari mu bagize amashyirahamwe yigenga bahunze igihugu akaba mu ihuriro ry'abagore n'abigeme bahanira amahoro ryitiriwe n'amahoro asanga mu bihe vya none n'ahatowe umukuru w'urwego nk'inama nshingamateka ata muntu akwiye kwemanga kw'abana batangana mu muryango uyu mushinga nta hejerazi ibihe agezemwo ni ibihe isi igezemwo ibindi bihugu aho bigeze turavye n'abo babanyi bacu mu rwanda ko ibwirizwa shingiro ringanisha abana bose abo bana b'i burundi b'abahungu n'abakobwa kubera iki babo batangana umwana w'umukobwa yazize iki wamuvyaye ngo umushire hehe ico nico kibazo gikuru umuntu akibaza ati mbega umugambwe cndd fdd bapfuye iki n'abo bana b'abakobwa ahubwo niwe twibaza yuko ariko aragumura abanyagihugu ni ukuri n'ijambo ridakwiye umukuru w'inamashingamateka yo kwigarura pamela mubeza nawe atwara ishirahamwe ry'abigeme bibarukiye iwabo agereranya imvugo ya ndabirabe atwara inama nshingamateka y'uburundi no gushaka gusubiza abakenyezi mu buja birakunda gushika n'ukuri abantu barapfa amatongo cane kubera iki ega si ikindi bapfa ni uko atabwirizwa rihari nta tegeko rihari risigura neza uko umuntu w'umugabo atorana canke umuntu dimwa tureke kuvuga umuntu w'umugabo uko umuntu atorana ari ukwihenda cane awoho nibasubira kwandika tuti abarundi bangana gute muri zirya miliyoni cumi na zingahe baraza barakuramwo bandike iti abarundi ni miliyoni zitanu cyangwa zitandatu baravya b'igitsina gabo bafise uburenganzira bukwiye bwo kuba abarundi Justine Nkunziza yibaza ko ijambo nk'iri ku kibazo kiraba abantu benshi rishobora gukwega amatati n'indyane ni ibintu biteye amadidane kuko bishobora gutuma abantu bose bica bisubira inyuma nk'ikirenge intambwe twari tugeze ko mu kuhimiriza abantu yari intambwe nziza cyane mbega abo bantu bize aguma avuga ngo bariko barateranya abandi none ko imana yabahaye ubwo bwenge bwo kwiga no kubona kure bahebe babihogwe ijwi rya amerika ryashatse kumenya ico bamwe mu bakenyezi ndabiraba yemeza ko bagumurwa n'abize babivuga ko abana bo mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero ikikorwa cyo gutorana umuryango nuko tuwutorana twese atankunze atabyo kuvuga ngo umuhungu ngo akwiye gutwara ibi ngo umukobwa ngo atware ibi bakwiye byose kubinganya kuko abana bose nta mwana n'ikinono cyo tosaba leta niko yodutunganiriza ikavuga yuko ta cyo kuvuga ngo ngo umuhungu akwiye gutwara ngo byinshi kurusha umukobwa nuko umubyeyi adakwiye kurobanura abana abahungu n'abakobwa ngo basumbanye intuzigane umugabane bose n'abana kugeza ubu nta tegeko ryo gutorana mu Burundi rihari ababyeyi cyangwa umubyeyi cyangwa naho abavukana mu gihe abavyeyi bashengeye nibo biyumvikanira uko umwana w'umukobwa ahabwa umwandu wiwe abahungu bo nubwo bizamo ingorane rimwe na rimwe baza hasi amatungo yasizwe cane cane amatongo n'ata tegeko rirajaho abakobwa bitwariye basaza babo muri za sentare ibirego vyabo birakirwa mugaba ingingo umucamanza yifata yisunze ibwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko mpuzamakungu uburundi bwateye ku mukono canke naho akisunga uko nawe yarezwe n'ivyo yemera mu mico n'imigenzo umukuru w'inama nshingamateka yifuza ko biguma uku ibihe bidashira eloge burikaneza ijwi rya amerika urakoze eloge mu gihe ikoraniro ku ihindagurika ry'ibihe ribandanye Glasgow muri Ecosse umurundi Jado Nkurunziza umwe mu gwaruka ruharanira ibidukikije rwitabye iryo koraniro yaronse agashimwe k'ukiri muto yitanze vy'akarorero kurusha abandi muri uyu mwaka mu vyerekeye gukingira ibidukikije naravuganye nawe ku itelefone ari mu gisagara ca Glasgow aho yatanguye avuga uko yakiye ako gashimwe agashimwe narose ejo ku mugoroba agashimwe baha urwaruka kuba rwitanze kurusha urundi mu bikorwa byo ibidukikije hama bararabye ibikorwa twakoze hama barabona yuko twitanze cyane kandi fasha ubwana ko ajya kugira nshimye urwaruka rwose rwo mu burundi kuko sije nabikoze byakuguze kwaruka turi kumwe hama murazi ko nyine nshobora yavuze yuko mu turi kumwe twese birashoboka hama twebwe twagiye hamwe nk'urwaruka turakora ibikorwa bitandukanye byo kugira twerekane yuko gukingira ibidukikije twamaze kugira ibyacu twamaze kubikunda no kubikundisha abo tungana n'abo turuta n'abaturuta hama aho gashimwe n'ukuri naguma ndababwira ko kaduteye intege cyane kuko twabonye yuko tatamba twirorera kandi ibikorwa dukora hari ababishima hama ndashimiye cyane bivuye ku mutima cyane nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi kuko yankeje kandi yakeje urwaruka rwose twabikoranye si jewe nabikoze jenyene mba ndamushimwe rimwe mvuye ku mutima cyane rwose nshimira n'abandi eh, bose bamwe badukeza ako gashimwe kazobaha inguvu kurushiriza muri urwo rugamba rwanyu rwo gukingira ibidukikije muri make nagoma ndababwire yuko ni ukuri twebwe twatewe iteka ku mutima mudusesanguye mukaturaba ni ukuri twaryowe cyane kuko twara dukora tutazi yuko ibyo dukora hari abantu benshi babiraba hama byaduhaye ingufu byaduhaye gukora cyane kuko ubuno babwira ninava ngaha grasco nkashika mu gihugu cyacu burundi nzoshika ntunganya ibindi bikorwa gushasha kandi nshiremwo ingufu nyinshi nababwira ko nzokwiza nk'inshuro zishika nk'igihumbi kugira n'urundi rwaruka rutarakora ivyo bikorwa vyo gukingira ibidukikije no kuvyitaho no no kugerageza guhindura ishusho y'igihugu cacu kurusha uko twayisanze kugira bibe vyinshi cane kandi n'urwaruka ruvyitara ari rwinshi nababwira yuko vyaduhaye ingufu kandi vyaduhaye gukora cane kurushiriza aho twari tugeze naho kuri iyo nama iriko iraba ku rwaruka ruri ngaho i Glasgow kuri iryo koraniro mpuzamakungu ku vyerekeye kurwanya ihindagurika ry'ibihe mwaragize imyiyerekano mu mpera z'indwi aho mutashimishijwe n'amajambo yashikijwe n'abanyepolitike bari ngaho abategetsi b'ibihugu n'amareta ku isi obama akaba yarashikirije ijambo ejo abaha inguvu muri rusangi mubibona gute ijambo cane cane obama yababwiye ryarabahaye inguvu muri make nababwira yuko twatewe iteka no kuba turiko turaganira n'uwahoze arongoye igihugu ca amerika barack obama hama yaraduteye akama tubwira ko twebwe tukiri abajeni twebwe tukiri young people dutegerezwa kuba twokora cyane kandi tugakura amaboko mu mpuzu tukigisha abo turuta tukigisha urundi rwaruka tugafashanya tugakura amaboko mu mpuzu tugakorera inosi yacu nababwira yuko zaduteye intege kandi eh, nababwira yuko imyiyerekano yabaye ku munsi wa gatandatu ngaha grasco mu muji wose wa ecos urwaruka rwose rwagiye hamwe kugira ruvuga tuti ntidushaka yuko biguma biri mu majambo ahubwo ntibije mu bikorwa nababwira yuko natwe aho tuzotahira tuvuye muri no koraniro urwaruka rwose ruzoba rwaje ruserukira ibihugu bihugu bitandukanye tuzogenda dushikira mu bikorwa hama desizo bazobafashe tuguma tubasaba nk'abatwegereye kugira babishire mu ngiro hama tuzogaruke mu mwaka uza tugenda mu gihugu ca Egypte tuvuga tuti ni ukuri ivyo mwatwemereye hari ivyo mwakoze n'ibindi mutakoze mugabo ibi mutakoze turabasavye mu bikore hama twebwe ugwaruka twiyemeje gufashanya mu bikorwa no kugira twese du- turabe ko ibihugu vyacu biriko bitera imbere mu vyerekeye gukingirije no eh, ihindagurika ry'ibihe twese rero nababwira yuko turi urwaruka rw'uno munsi kandi turi urwaruka rw'ejo rw'isi yose rw'ejo dutegerezwa kuba twitanga uno munsi kazoza kuno munsi ni twebwe turiko turabamwo ni kubera abasokuru bacu batwitangiye Urakoze.
Abasokuru bacu bak- murakoze turabashimiye radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu perezida ronald reagan yabaye umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika wa mbere na mbere wavugiye ijambo imbere y'inteko ishinga amategeko y'ubuyapani nyuma y'intambara yari yarabushenye ikaze mu kiganiro amerikana umubano mwiza uri hagati y'ubuyapani na leta zunze ubumwe za amerika wabanjirijwe n'intambara mbi ibihugu byombi byarwanye yatangiye ite yarangiye ite mu gitondo cyo ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo ine na rimwe abayapani bagabye igitero gitunguranye ku cyambu cya gisirikari cya leta zunze ubumwe za amerika cyitwa pearl harbor mu birwa bya hawaii hagati mu nyanja ya pasifika ni nko ku birometero ibihumbi bine uvuye mu mujyi wa los angeles uri mu burengerazuba bwa amerika nk'uko tubisanga ku rubuga rw'ububiko bw'inyandiko za guverinoma ya amerika igitero cyahitanye kinakomerekeramo abanyamerika ibihumbi bitatu na magana ane na mirongo itatu na batanu cyashenye cyangwa cyangiza indege za gisirikari ijana na mirongo inani n'umunani n'amato y'intambara cumi n'atanu naho ku ruhande rw'abayapani abapfuye n'abakomeretse ntibageze no ku ijana batakaje indege z'intambara makumyabiri n'icyenda n'utwoganyanja duto duto dutanu amerika yarahababariye cyane bukeye bwaho mu ijambo yagejeje ku benegihugu arivugira imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi iteranye perezida franklin delano roosevelt yisiriye tariki y'igitero umunsi w'umuvumo le jour de l'infamie mu gifaransa the day of infamy mu cyongereza iki gitero cyatumye amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose ibihugu byombi leta zunze ubumwe za amerika rero n'ubuyapani byarwanye intambara ikaze cyane kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ubwo leta zunze ubumwe za amerika yarashe intwaro za kirimbuzi bombe atomike mu gifaransa za mbere na mbere n'iza nyuma mu mateka kugeza ubu ku kindi gihugu ku itariki ya gatandatu y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu igisasu kirimbuzi cya mbere cyaguye ku mujyi wa hiroshima ako kanya mu kanya gato cyane cyahitanye abantu ibihumbi mirongo inani nk'uko tubisoma ku rubuga history akadomo com rwazobereye mu by'amateka ya leta zunze ubumwe za amerika hashize iminsi itatu ku itariki ya cyenda y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu bombe atomike ya kabiri yaguye ku mujyi wa nakasaki ihitana abantu bagera ku bihumbi mirongo ine ako kanya ubwo kandi indege z'intambara za amerika zari zimaze igihe zirasa ku buyapani urubura rw'ibisasu bisanzwe byose byasenyaguye ubuyapani ku buryo butangaje abahanga mu by'amateka ariko bemeza ko bombe atomike za hiroshima na nagasaki arizo zatumye ubuyapani bushyira intwaro hasi bwemera ko butsinzwe nta yandi mananiza nyuma y'intambara perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za amerika wagiye gusura ubuyapani ku mugaragaro ni gerald ford mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kane abakuru b'igihugu bamukurikiye ku butegetsi barindwi jimmy carter ronald reagan george h w bush bill clinton george w bush barack obama na donald trump nabo bose basuye ubuyapani mu rwego rw'umubano wihariye w'ibihugu byombi bamwe ndetse inshuro zirenze imwe utarajyayo ni perezida joe biden ijwi ry'amerika ronald reagan yabaye rero perezida wa leta zunze ubumwe za amerika wa gatatu wasuye ubuyapani ku mugaragaro mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu nibwo rero yabaye uwa mbere wavugiye ijambo imbere y'inteko ishinga amategeko y'ubuyapani imitwe yombi iteranye ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu igisekuruza kimwe nyuma y'uko leta zunze ubumwe za amerika isenyaguye ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu ijambo rye perezida reagan yaravuze ati niyumvisha neza ishyano ry'ihungabana n'ububabare mu gihe maze ku isi habaye intambara enye simvuga rero nka perezida gusa ahubwo ndavuga nanone nk'umugabo ufite urugo se w'abana na sekuru w'abandi inzozi zacu ni uko intwaro za kirimbuzi zicika burundu ku isi abashingamateka b'ubuyapani bamuhaye amashyi menshi menshi cyane nk'uko tubisoma ku rubuga rw'ibinyamakuru bitandukanye byo muri leta zunze ubumwe za amerika nka politico cyangwa new york times gusa rero ntaho intwaro za kirimbuzi zirajya ahubwo ibihugu bitazifite nabyo bishaka kuzigira urugero ni amakimbirane muhora mwumva mu makuru kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika hagati ya irani n'ibihugu by'ibihangange nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yakitugezaho aderese ni radiyo yacu arobaz gmail akadomo com cyangwa se facebook voa radiyo yacu maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti mukunda radiyo ijwi rya amerika aha niho amakuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.